mwandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda no muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazindongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze nshuti bakunzi aho kugira abakorore bongere kuko n'ubu n'izari zihari ntizitubumbye vure murabye idolari cumi na zibiri ntizodushikana ku isoko ibiciro byaraduze kare nk'agafuko ku muceri twakagura idolari mirongo ibiri na zitanu ubu tukagura idolari mirongo ibiri n'umunani cyangwa mirongo ibiri n'icyenda aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iyo kambi iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavuga ingene bakira ingingo ya hcr igabanya imfashanyo bahabwa ku munsi ku munsi yavanywe ku madolari cumi n'atanu ikajanwa kuri cumi n'abiri iyo nkuru co kimwe niyerekeye kwiyandikisha ku bazotora muri kamarampaka kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro yimirije mu gihugu c'u burundi turabigaruka ko handi hato muraba hagufi yanyu mugumize ku murongo ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma kuri no wa gatatu yongeye kuganira kugirana umubonano gira kabiri n'icegera ciwe Cyril Ramaphosa ibiganiro binuganurwa ko Zuma ashobora kuba yashaka ko bavugana ingene yotanga imihoho Cyril Ramaphosa mu kwezi kwa cumi na kabiri yari yasubiriye Zuma ku burongozi bw'umugambwe ya ANC uri ku butegetsi yatangaje ko abategetsi babiri bipfuza guheraheza ibiganiro vyoba vyabo mu nyuma bakazoshikiriza abanyagihugu icavuyemwo ntibatanze isango ariko yari bazobishikiriza hamafosa yagize ati mu majambo yiwe nduguru twamwina iki ni igihe kitoroshe ku gihugu cacu twese ni ukuvuga ko zuma na jewe tubwirizwa gushira imbere inyungu z'igihugu ndugaye twamugina ibihe rero twiyemeje kujamwo ni akaryo keza ko kurangiza iki kibazo tutarinze gucanamwo niko yabandanije abivuga perezida zuma Zuma w'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko yaranse kumvira akamo k'abamusavye gutanga imihoho amaze imyaka icenda ku butegetsi bwaranzwe n'ubutunzi bwasubiye hasi nk'uko bivugwa namwe mu mashahamwe n'abanyagihugu bo ngaho muri afurika y'epfo imigambwe icumi itavuga rumwe n'ubutegetsi muri cade yari yashigikiye akamo k'amasendika yasaba imyiyerekano yarahagaritswe ikiringo c'amezi abiri yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kugumura abanyagihugu iyo ngingo yafashwe kuno wa gatatu n'umushikiranganji w'umutekano muri ico gihugu ahmat mahamat bashir kuno wa kane ayo mashirahamwe yadakiranira inyungu za politike ashigikiwe n'abahurikiye mu masendika hamwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kugira urugendo bise urw'amahoro ku murwa mukuru urugendo bitiriye umunsi wa kane wo kugaragaza akababaro ingingo rero yafashwe n'ubutegetsi yasomwe no kuri radiyo kuri uno wa gatatu irabuza urwo rugendo nk'uko urwo rugendo co kimwe n'urundi rwari rwarabaye mu kwezi kwa mbere itariki ya mirongo ibiri na gatanu rwabujijwe ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa mbere amasendika y'abakozi muri cad yarafashe ingingo yo guhagarika akazi ku bakozi ba leta bishura ku ngingo yari yafashe na leta yo kugabanya imishahara y'abakozi no kongereza amatagisi atozwa ku mishahara radiyo ijwi ry'amerika isamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ngire ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika mu kanya turababwira iby'amatora kamarampaka yatanguye mu gihugu kwiyandikisha byatanguye mu gihugu cy'u Burundi ariko imbere yaho igisata c'umutekano umukuru wa zone kirundo rirare mu ntara ya kirundo yaraye ahatse kugandagurwa n'abantu bamutegereye bamutera grenade imukomeretsa ku kuguru umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika mu ntara ya kirundo jean bosco ndarurinze aratubwira ibindi kuri no nkuru ndacarisaba frederico umukuru wa zone ya kirundo rirare niwe yaraye ahaswiye kugandagurwa abashatse kumwambura ubuzima bamutegereye atashiwe ni ku mutumba wa kavomo uri muri komine ya kirundo n'intara ya kirundo muri rusange twebwe twazindutse mu bikorwa igihugu cyatujeje n'abanyagihugu ubwabo twari dutahuze tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha zitatu zirenga gato tugira dushike mu rugo naho twatewe gerenade n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutazi ariko imana yarakinze twari n'imoto rero mu nyuma twaca dushyika mu rugo aba banyu bavukanye inshuti duca dusimbana kwa muganga ubu twavuga yuko atangorane turi mu rugo turi mu rugo turimo turafata imiti uwo mutware akaba n'umunyapolitike wo mu mugambwe uri ku butegetsi avuga ko gushika ubu atabona ico yoba yashatse kwamburirwa ubuzima mu bisanzwe sinokubwira yuko ngo ibi biva ahantu hari inkozi y'ikibi n'inkozi y'ikibi n'iryo zina ryabo kuko twebwe mu kibano hameze neza mu banyagihugu tubanye neza ubu turimo turanywanisha abarundi tubereka imigambi yo kwiyandikisha kugira ngo bitabire amatora nta ngorane na zimwe dufise mu kibano iyo rero inkozi y'ikibi n'iryo zina iragira n'abo bana ikagira n'abo bakecuru iragira n'abo uyu n'uriya jewe nokubwira yuko ntovuga yuko hari ikibazo na kimwe dufitaniye n'abanyagihugu uretse ubukozi bw'ikibi nyene inkozi y'ikibi yama yifuza kugirira nabi uwo ari we wese kandi twebwe mu gihugu turimwo hari amahoro hari umutekano nta munyagihugu n'umwe twavuga ko tuberaniye nabi uyu n'uriya haratekanye n'intore ndacayisaba avuga ko atabona aho yohera kugira aronke uwo yagiriza ubwicanyi yaraye ahaswe gukorerwa abamufasha gutwara bagize ico bashikiriza ku vyaraye bibaye ku mukuru wa zone kirundo rirare imvugo y'umukuru w'agacimbiri kibagabaga ku mutumba wa kavomo ntitandukanye niy'uwaraye agizwe ko igitero twabonye nyine ko abagizi ba nabi babaho ko ntawe bazi yego niko ndabibona ntibisanzwe wovuga ngo ni nako umuntu muragendana ntumenye ibyo agona Ya, adutwara neza cyane ni umuntu yumva abanyagihugu n'ibibazo byabo Ba- ntawe bafitaniye ibibazo nta kintu umuntu agi- yakundana n'abenegihugu akabagendera akabatunganiriza akarora nako mubona nk'izo kawa baraye batemye ubona ko arimo aravuga ati nibumvikane n'aho bagize nabi mugabo igiterwa cya leta mugabo ntabyivangamo nibo bivuganira umukuru w'umutumba yaranda uri hakurya yaharaye habereye igitero avuga ko atari ibisanzwe gutera umutware nk'umukuru wa zone rero batwaye n'abatwagwa tura- twari tubanye neza mugabo turavye rimwe na rimwe karakunda gucamo kabona ko bashobora kwibonekeza utunyitumbo za politiki dushobora gutora neza nubu tokwagize ngo ni nako yakoze ibi mugabo two turaraba si ibintu bisanzwe gutegera umushefu ariko arataha kuko nta muntu ariko barapitongo ngaha ikibano turako turaraba ntabwo twokwagize ngo ni nako yabigize mugabo amatohoza nuko yobandanya buciki tukazomenya uwo yaragize ivyo bintu ayo matohoza ku baraye bashatse kwaka ubuzima umukuru wa zone kirundo rirare yatanguye ikirarudo niyo kindi umukuru wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya kirundo avuga ko abantu batatu bikekwa bamaze guhagarikwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika Jean Bosco Ndarurinze urakoze rero tugaruke mu gisata ca politike naho kuno wa kane mu gihugu cose c'u Burundi hatanguye kwandika abazokwitaba amatora yo kwemeza canke guhakana inyanyugwa ry'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mugenzi wacu Raymond Zimana yakurikiranye ico gikorwa mu gisagara ca uh, Bujumbura Raymond ay, amahoro ngahi Bujumbura
namahoro neza diane ubu tuvugana uri hehe hama bigeze he wagi uraca hehe wabisanze gute ego diane ubu tuvugana ndi ku biro uh, vya- vy'umugwi w'amatora muri komine ntahangwa ni ukuvuga ni mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura ubu u- aho kuri ivyo biro haracariho ba bandi bandika bariko baratora ibikoresho novuga yuko mu mazone agize eh, iyo komine ubu bariko bahamagara abo mu ngagara kugira batore ibikoresho ariko hariho buterere batanguye guha abari- abaja kure hariho amakarite ya buterere carama eh, na kinama bo baza baronse mugabo nka kamenge c'ibitoke na gihosha urumva ko bakirindiriye ngaha kuri ibi biro kugira batore ibikoresho muri rusange abanyabujumbura bazotorera mu duce tungahe hama tuzaba duherereye amajahe
muri rusange bazotorera kira komine yose irafise aho bandikira icyo bita centre d'arorema mu rurimi rw'igifaransa nko muri komine muha twatanguriyeho kugenda gushyika isaha zine nta centre n'imwe nta hantu bandikira na hamwe bari bwatangure kwandika ariko rero bace bafata ingingo y'uko baha ibikoresho abantu babiri babiri ku bwandikiro hanyuma baca baragenda baratangura igikorwa aho bavuga yuko byatumwe n'uko ibikoresho byaje bitameze neza ku buryo bategereza kubipanga hanyuma ikindi nacyo bavuze ko byavuye ko ngo ni uko bagabuye igisagara mu makomine atatu mu gihe kare hahora hari abakozi benshi nk'ahakora cumi na batanu ubu ugasanga hari kuhakora abakurikirana icyo gikorwa batanu gusa ugasanga umwe ari kuhakorera muri komine igizwe n'amazone menshi mu gihe muri ayo mazone kira zone yari ifise ubukurikirana ico gikorwa ni igikorwa kizomara iminsi icumi gitangura kuva sangapi ku masaha yo mu burundi kigasozerwa sangapi hama abo mwavuganye barabona ko ari igikorwa kizoba cashoboye guhera muri iyo minsi icumi narirya wumva hariho aho ibikoresho bitarashika
ni igikorwa kizomara iminsi icumi cyatanguye uno munsi cyateguza gutangura isaha zibiri kigahera isaha cumi n'imwe muri bamwe mu bajejwe gutunganya iryo yandikwa cyangwa bari mu migwi mu migwi y'amakomine ajeje gutunganya amatora batubwiye yuko uno munsi ntibaza kongera ko isaha kugira abacerewe ngo babandanye baronke za saha batari bwaronse mugabo basaba yuko ababijejwe boca bongera ko iminsi irenga kuri rya cumi kugira abanyagihugu ntibagwe mu mporero kubera iyo ngorane y'ibikoresho bitasise bakizera ko ejo bishobora gutangura ku masaha ya saa mbiri bigasozerwa sangapi isaha cumi n'imwe ku mugoroba hari aco wabadije muri uyo mugwi kuberekeye nk'abarundi bari hanze y'igihugu aho turavuga nk'impunzi canke abandi basanzwe baba mu bihugu bindi bitandukanye bo baregwa n'ivyo vyo kwiyandikisha canke bazohabwa ikiringo cabo
naho tutavuganye uno munsi ejo umuvugizi w'umugwi ujejwe gutegura amatora seni yari yashikirije yuko igikorwa no mu buserukizi bw'ibindi bihugu bitangura uno munsi ariko yari yamenyesheje yuko impunzi z'abarundi zidafise ubwenegihugu bw'uburundi ni ukuvuga yuko badashobora kwitaba aya matora yimirije iyo kamarampaka itegekanywa rya rigare mpunzimana imbere ko tukurekura ukaja kubandanya dukurikirana utegura yuko amatora azoba mu kwezi kwa gatanu niyo bitahinduka urakoze cyane rwose bandanya ukurikira iyo nkuru turaza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma urakoze nawe Diane murumva rero yuko ari igikorwa kizomara iminsi icumi iyo yandikwa rizoba mu gihugu cyose c'u Burundi intara zose zigize igihugu c'u Burundi abanyamakuru bacu aho bari hatandukanye tuzogerageza ku munsi ku munsi tuza turazunguruka mu ntara zitandukanye tubabwira uko vyifashe mugenzi wacu mu ntara ya Makamba Chris Munezero ni yakanya kadukundira amakuru ari imbere akazo yashoboye gutororokanya ibitari bike nawe araheza tubwire uko ivyi Makamba avyifashe ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda rwanda mukanyisase n'igisata c'impunzi impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda ari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zakiranye akababaro kenshi ingingo y'ishami rya onu ribitaho hcr ryo kubaganiriza amafaranga ribafashisha ku munsi ku munsi ayo mafaranga yavanywe ku madolari cumi n'atanu ashirwa ku madolari cumi n'abiri abavuganye n'ijwi rya amerika ejo bacumva iyo ngingo bati ubuzima bugiye kuturambira no kuturusha inkuru ya mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo ingingo yo kugabanya amafaranga ishirahamwe rya pamu ryari risanzwe ritanga ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda yasohotse ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nyuma y'inama umuyobozi wa pamu mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo madamu makena wolka yagiranye n'amwe mu mashirahamwe akorera muri iyi nkambi hamwe n'abaserukira impunzi z'abarundi muri iyi nama pamu yafashe ingingo y'uko guhera muri uku kwezi kwa gatatu izagabanya amafaranga yo guhahisha yari isanzwe igenera buri mpunzi kubera amikoro make iri shirahamwe rifite aho ayo mafaranga azava ku madolari cumi n'atanu akagera ku madolari cumi n'abiri izi mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda zikaba zitakiriye neza icyemezo cya pamu cyo kugabanyirizwa amafaranga yo guhahisha dore ko izi mpunzi zari zisanzwe zitaka inzara kubera amadolari cumi n'atanu zihabwa ugereranyije n'uburyo ibiciro bihagaze ku masoko genda byakiriye nabi kubera n'ibyari zisanzwe twahora dupokera agiye mbona ntacyo zatumarira ukwezi kwaza gushika n'ubundi twamaze kugirane twamaze gufatwa n'inzara urumva bamaze kuzikorora n'ubundi ni kwa kutunyonga n'ubundi bazoba ko bagirane batunyonga kubera n'izari zisanzwe ntizitugeza ku kwezi je cyo nsaba ababijejwe nuko bovyiga ko neza bakarabaho kugira bakorore bongere kuko n'ubundi ni- n'izari zihari ntizitubumbye vure murabye idolari cumi na zibiri ntizodushikana bica bisaba yuko tuca tuja nk'imukibembe tukirirwa turiko turakora tugakorera amahera makabaho abana bakicwa n'inzara kandi abana ntibashobora kuja ku ishuri batariye ngo bahage rero izo dolari cumi na zibiri ntizodushikana ku isoko ibiciro vyaraduze kare nk'agafuko k'umuceri twakagura idolari mirongo ibiri na zitanu ubu tukagura idolari mirongo ibiri n'umunani canke mirongo ibiri n'icenda agafuko ka semure kare twakagura idolari cumi n'umunani ubu hari naho ukagura idolari mirongo ibiri none ga yemwe mugiye murabiraba ni ukuri uzosanga umuntu ariko arakoresha ari nka famiye y'abantu ari nka taye nk'itaye zitanu ariko arakira nki- nki- nk'ibyo kurya by'itaye zitatu rero uciye ubigabagura urose uca usanga umuntu ari nko- usanga umuntu ariko ararya nk'amajana abiri ku munsi iyi mfashanyo igabanyijwe mu gihe izi mpunzi zari zimaze n'iminsi zinubira uburyo ishyirahamwe rya pamu ritinda kubahera ibiribwa ku gihe ndetse hakaba n'izindi mpunzi zitaka yuko mu dukarita zikoresha mu guhahisha zigenda ziburamo amafaranga jewe mbere n'izo tayi ndazumva uko nyene nta nizo nigera mbona ubu jewe maze amezi atatu ntapokera n'ubu inzara igomba itwicire ngaha hantu igihe baduha ubukarata bumwe bwarasonye turasubizayo batubwira ko tuzogenda kuva mu kwezi kw'icenda tugenda tubura dusubira tubura none bariko baradupasiya ko tubura none twege tuzoba abandi turabarefize nk'abandi ntibadukore ico kibazo kubera twege tubeho nk'abandi ntitwicwe n'inzara redatse ngabo ko bwijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
nuko rero tugaruke kuri ico kibazo vedaste ngabo yarahejeje kutubwira rcr irataka abagira neza kuyishigikira ku mafaranga arenga miliyoni mirongo ita- amajana atatu na mirongo icenda na rimwe iryo shirahamwe rikeneye muri uno mwaka kugira ngo rishobore gufasha impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi amajana ane na mirongo itatu rimaze kwegeranya ibice mirongo ibiri na rimwe kw'ijana gusa ivyo vyatanguye kugira ingaruka muravyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu vedaste ngabo reka bunaho mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru wadusigurira ico kibazo ca rcr uko cifashe ishirahamwe gita impunzi RCR rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu iryo shirahamwe rihamagarira abagiraneza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwita impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko rivuga ko uko izo mpunzi zibayeho ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo ariko kandi iryo shirahamwe risaba abafise ico boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro ryemeza ko muri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gusa hakenewe amafaranga arenga miliyoni amajana atatu na mirongo icenda n'umwe z'amadolari ya amerika nayo arenga imiliyaridi igihumbi y'amarundi ayo nayo fasha impunzi zirenga ibihumbi amajana ane na mirongo itatu ico gisata ca oni kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice mirongo ibiri na kimwe kw'ijana gusa vy'ayakenewe HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi amashuri nayo ni make hamwe no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira uwo mugambi wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ivyo zikeneye vyose mu buzima bwabo bwa misi yose hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi barenga ibihumbi amajana ane barahunze kubera umutekano muke n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani haser rivuga ko ryiteze ko impunzi zongerekana gushika ku bihumbi amajana atanu muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ivya politike n'abahunga inzara igihugu ca tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu hagakurikira u rwanda rwakiriye abarenga ibihumbi mirongo umunani n'icenda ibihumbi mirongo ine na bine nabo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihe mu buganda hari ibihumbi mirongo ine hakiyongerako n'abandi bake bake bari muri kenya zambia mozambike malawi hamwe na afurika y'epfo mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itandatu na kimwe barahungutse abenshi bavuye muri tanzania mu ikambi ya nduta naho biri uko hcr ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'uburundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha terasi nayiraja wo mu bushikiranganji bw'intoragati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka zimwe muri izo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri tanzania zabwiye ijwi ry'amerika ko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke na hcr ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza ni naho iryo shirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye vy'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yovyitura isaba ubuhungiro Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye igisata c'impunzi turaza kukigaruka ko mu mpera za kino kiganiro ariko imbere yuko tukigaruka ko reka tubanze dukubitize mu kanya kajisho ku mbuga ngurukana bumenyi
sha bijya biga biranuganugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo nibihuha kandi navyisomeye eh ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo eka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki ntemupinga mupingira wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
inkuru iriko iracanacana ko yuzuye agashavu k'abayanditse n'abayisomye yemeza ko hari ibitaro bimwe bimwe mu gihugu c'u Burundi vyoba bitacemera kwakira indembe zidatanze ingwati abayanditse batanga akarorero k'umupfasoni nyakwigendera Space Nzeyimana wo muri commune Giheta yo mu ntara ya Gitega yoba yarita- yitavye Imana biturutse ko yoba yarabuze amafaranga yo kuriha ingwati yashikanywe kwa muganga bamwe bati mbega none ayo mafaranga asabwa nangahe biri mu mategeko burya abaganga abaganga ntibategerezwa gutabara imbabare imbere yo gushira imbere ayo mafaranga mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura yaducukumburiye yarashitse naho igitega kuraba uko vyagenze reka dukurikire inkuru yaduteguriye uko ibintu bivugwa ku mbuga ngurukanabumenyi ni uko hari abagwayi bapfa bazize kubura amafaranga batanga y'ingwati kugira ngo abaganga batangure kubavura akarorero ari nako katumye havugwa byinshi ni umukenyezi yitwa Space Nzeyimana wo muri komine Giheta mu ntara ya Gitega yitavye Imana itarike cumi n'indwi z'uku kwezi intandaro ni isanganya yagize n'ipikipiki yari imureruye igongana n'imodoka isanzwe itwara ibintu yo mu bwoko bwa Scania ku mugoroba w'uwo munsi yitaba Imana amakuru ari ku mbuga ngurukanabumenyi ni uko uwo mukenyezi ashobora kuba yasonzwe no kutakigwa byihuta kwa muganga kuko yabanje gusabwa ingwate y'amafaranga kandi atayo yari afise aha rero ijwi rya amerika ryarishikiye ku muhana w'umuhisi ku mutumba wa kibogoye muri komine giheta umuvyeyi wiwe karondo elizabeti araduha inkuru y'imvaho agiye ku kazi yahora amubwira ati mawe bayi ndagiye hanyuma nanjye namubwiye nti none kuzinduye ijoroka mwananje ngo yamawe ngo nakererewe ngo ndagiye hanyuma rero aragenda nanjye ntanakagaruka twahanye nari ngiye kurondera amase kuntwaye amafaranga y'amase hanyuma rero ngarutse nsanga yagiye nkama nge niyumvira rero ngo kumbure yagiyeyo yahora akora kumbe nawe ngo yajyanye amaraporo igitega ku mugoroba ndarindira yari ku by'akazi eh yari ku by'akazi ndarindira araza araza ku buryo nyene yahoraza nkarindira ngahebura ngaheza nkavuga nti none umwana wanje ko hateye aya masaha y'umugoroba none ko ataraza nkaza ndaraba harya ko imoto irenguka uyu muvyeyi abandanya avuga ko abamuhaye amakuru y'urupfu rw'umwana wiwe batamenye ko yacikaniye kwa muganga canke akiri mu nzira jayo buriko buratangura guhinga ijima haje umuntu w'umuderegitere abaza abana ngo genda mumpamagarire ngo nyina wa supesi ndasohoka ngurega mawe nte uwo ni nyamuderegitere ngo ntugire ngo hari ikindi ndakuronderera nte ngo supesi wawe ngo yagize agisida nte ngo kandi ngo yabaye nabi umutima urabumbuka nti yabaye nabi ngo yego ngo naho yokira ngo yoca bikimuga nte ngo ukuguru kwacitse haciye umwanya nza mbona haje uwundi ngo hewe nte ngo umwana wawe supesi ngo yahwereye biranyankira umutima uranga ntiyahwereye ngo yahwereye ngo nta supesi wabugisubira kubona iyo yaviriye ntaho nzi numvise ngo bamujyanye kwa muganga abandi nabo ngo yafuye atarashika kwa muganga ibyo bavuga yuko boba yoba yarashitse kwa muganga hama bakamusaba amafaranga ntaronka ayo mafaranga yo kuriha kugira abashobore kumuvura umva we ntaco bizi ntavyo ndabizi ko jewe numvise bavuga ngo yahwereye amakuru ijwi rya amerika rikura ku bitaro bikuru byo mu karere ka gitega uwo mukenyezi bivugwa ko yapfiriye ko ni uko by'ukuri ariho yacikaniye ariko rero muganga jacques nduwimana arongoye ibyo bitaro avuga ko atakanya yari bwahamare bamwururukije rusehabaniha yari mutwaye yo ku bitaro byo mu kibimba Eh, abaganga bahari bamaze kubateguza ko hari urgence ije baca barihuta kumwakira agishika baramukura muri ambulance mugabo gera aho nyene yashika ngaha mu bitaro yari ameze nabi cane abaganga bamwakiriye uko babivuga ko bamukura muri iyi ambulance babona yuko amagara yiwe ageramiwe cane rero bamushikana ku gatanda ka ambulance bajya muganga kugira atangure kumwegizamina aca ararumaruka ko yamaze kwitaba imana nta mwanya munini wumva yashoboye kuronka wo ushobora kumara ngaho mu bitaro Eh, nta n'icyo bari bwamukorere umuntu bagize kumushyira ku bitanda ngo bamwegizamine asanga yamaze gucikana ikindi uyu muganga atanga ku muco ni uko ataco indembe isabwa mu gishitse kwa muganga imbere y'amasaha mirongo ine n'umunani bitaye ko umuhisi sipesi nzeyimana yari asanzwe ari umuforoma ku ivuriro ritoyi ry'ubukinga riri muri iyo komine avukamwo ya giheta bikaba bizwi ko mu burusho abakozi b'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baronka ata mafaranga asabwa mu kwivuza ariko kandi abanyagihugu bamwe bamwe batashimye kuvugira kuri mikoro baridoga bavuga ko hari igihe bajya kwa muganga bakarabwa irari irari ku mvo zitandukanye muganga jacques nduwimana ntakana ko hari ababikora naho eh, turiko turabesha ivyo vyavuzwe kuyo mu nyakwigendera umuforomakazi nzeyimana sipesi mu bitaro bitandukanye vya leta hashobora kuba udukosa abantu bagateba kwakira mugwayi ariko mugabo iyo twabimenye canke eh, hari aba baje kubitumenyesha Eh, ni ukuri abo bantu tu- iyo tubonye ivy'ukuri ko ari amakosa yakoze turabahana n'iwacu rero ku bitaro mpuzantara vya gitega ni uko nyene n'ukuri turahimiriza abaganga turongoye abaforoma kwakira neza abantu iyi nkuru yavuziwe ko byinshi ku mbuga ngurukanabumenyi tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse duhere kuri uyu avuga ati none iyo bamuvura ugira ngo ko yari yamaze gucika ukuguru yari gutaha atarishe ntibwari guca kabiri umuryango ukayazana konzi yari guca yinjizwa ibitaro ako n'akamaramaza ahubwo abo baganga bakwiye ibihano uyu nawe yandika avuga ati nije ndabizi byashikiye ku mubyeyi wanje yagize impanuka baranka kumuvura ngo ni uko atagira ingwati iyo ataba imana ntiyari gukira baramwimye n'ikirago cyo kuryamako ngo ntagira iyo ngwati nibarabe bisubire ko nayo ahandiho bakora icyo batazi nibihanure ndababwiye umurwayi arakira umuganga agapfa tubandanye n'uyavuga ati birababaje kubona uwo mupfasoni yari yitabye imana ariko ndabye ibi bintu uko bivugwa ku mbuga ngurukanabumenyi sinibaza ko ari byo mu mwuga wo kuvura hariho ibintu byitwa urgence nta bitaro na bimwe byoba biri ko umuganga ngo haze umuntu yacitse ukuguru avirirana amaraso hama ngo bamurabe irari irari ngo banze utange ingwate ibyo ntaho byakabaye ni ugutyoza abaganga kandi si nabo bajejwe gutoza iyo ngwate ibyo byashikiye umugenzi wanje igihe uburundi bwari ko buritegurira guhimbaza imyaka mirongo itanu bwikukiye icanshavuje amahera ntiyari kubura yari afise se w'umugwizatunga ashitse bamusaba ikigongwe ngo ntibari bazi ko umwana ari uwiwe tugarukirize kuri uyu avuga ati iwacu byose bisigaye bicuritse mu kurahirira akarangamutima k'ubuvuzi bashira imbere amafaranga canke bashira imbere amagara y'umunyagihugu na cane cane mu gihe haba hariko hararihwa amatagisi n'amakori i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse urakenuye tugahoza rero uwo muryango wa nyakwigendera Space Enze Imana nshuti bakunze akaba ari no ngaha duce turangiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze kucumviriza yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na Engineer Lina siyashikanye ahiwanyu na Lidiane Nahazwe minisitiri ya cumi n'umunani Washington DC mu ruranigwe ijwi ry'Amerika rirabatumiye mu bindi biganiro bindi biri mu ko turabategurira muri ibyo harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira saa kumi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muragumiza ko rero mwumviriza ijwi ry'Amerika mu ndimi zitandukanye mu kurindira ko tugaruka mu Kirundi n'Ikinyarwanda